tubashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na joy diane ninahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri bari mu burundi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku bari mu rwanda abari uganda mu karere ka kisoro namwebwe muratwumva atankomanzi ku isi hose turi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese yacu ya facebook youtube na instagram ni voa radio yacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi bacu kubakurikira imbuga ngurukanabumenyi zitandukanye z'ijwi rya amerika mwabibonye ko twabatumiriye muri muri isanga y'uno munsi umupfasoni marguerite barankitse yashinze kandi agatwara ikigo maison shalom magi azwi mu bushimwe bwinshi yaronse ku isi nk'uharanira agateka kazina muntu na cane cane ak'abana aheruka no gushinga ikigo kindi camwitiriwe citwa fondation magi barankitse twamubatumiriye rero muri studio z'ijwi rya amerika ari mu rugendo rw'akazi aha muri leta zunze ubumwe za amerika marguerite barankitse ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga y'uno munsi amahoro neza diane murakoze kuntumira ego akabazo ka mbere n'ikiriko kirabagenza muri leta zunze ubumwe za amerika
ikiriko kirangenza ni ukugira ngo natumiwe na duke university university rero yo muri north caroline yantumiye kuko yari yarampaye agashimwe irampa icyo bita doctora honoris causa rero ncamboneraho kugira ngo nshobore kuramutsa inshuti n'abagenzi abadushigikiye iyo myaka yose mirongo itatu tuzoshikana mu mwaka uza kandi kugira ngo menyekanishe ni na fondasiyo nshasha yanyitiriye twashyize icyicaro cyayo mu bubirigi ngomba rero ko abantu babimenya ko mezo shalom yagize iyindi ntambwe iticaye gusa muri afurika tugomba ngo ubwo butumwa bumenyekane ku isi murabivuze ko harimo no kumenyekanisha fondasiyo nshasha ikigo gishasha kibitiriwe fondasiyo magi barankitse kuki fondasiyo magi barankitse ni igice kijya kirongera kuri mezo shalom kuki mwashimye gushyiraho iyo fondasiyo
mu by'ukuri si jyewe diane nabyiyumviriye iyo umuntu rero atanguye gukura akarenza imyaka mirongo itandatu abamye bashigikira kuva ikigo mezo shalom gitangura muri gitugutu mirongo icyenda na gatatu mu burundi barambwiye ku isabukuru yanjye y'imyaka mirongo itandatu n'itanu umwaka uhetse barambwira ati turashaka ko koko icyivugo cyawe cy'urukundo kitoguma gusa mengo iyo bavuze mezo sharamu bavuga ni ikintu cyerekeye gusa abana ariko ubutumwa wamuvuga ntitubuzi kandi abantu ntibakuzi niwubahuke utureke na bagenzi bashyira tugire fondasiyo ikwitiriye ntangura kubyanka na byanse haciye imyaka ine bagumye babimbwira babimbwiye nk'ishikana imyaka mirongo itandatu barasubira barasubiriramo nabwira nti muzobigire napfuye atoya dushaka ko i- ico civugo c'urukundo uko ushaka ko abantu bi- bumva ko bavukana bumva ko ari umuryango umwe w'abantu uko wakabivuze bishobore gushwara imbibe z'isi bimenyekane ati kugira rero bimenyekane ntushobora kuguma wita ari mezo shalom ati nibyo uzobandanya urondera uburyo bwo gufasha i- ikigo mezo shalom mugabo gira iyindi ntambwe nubyubahuke niho rero nahava nkabagamburukira n- nkabemerera hanyuma rero benshi barimwo harimwo ababirigi harimwo abadagi harimwo abataliyano aba eh, n'abaswisi hanyuma rero nuko rero kuva umwaka uheze ububirigi bwaremeye i- i- icyicaro cyayo kiri muri komine ya wavre mu bubirigi Ah, hari uwo hava yibaza ati none Marguerite eh, fondation magi barankitse na na maison shalom eh, hari aho bizoba bisa bisaniye wavuze icurukundo ibikorwa bitandukanye navyo bizoza bitandukanira ku kiga magi ntibizoza bi- bije byuhirira bije bisagira bije kugira ngo abantu ntibagume biyumvira kuko benshi bariti- baritiranya baritiranya me- eh, mezo shalom na orferina bije rero kugira ngo bisigure ko ubwo butumwa bw'urukundo butagenewe gusa abana bwagenewe kiremwa muntu ni ijambo ri- ryubaka isi isi ikazohava iba iparadizo si eh, kuko benshi bavuze ati none magi ugira ko ugira ugire kongregasiyo Eh.
horijeze hanyuma hazobe abene magi ndavuga nti hariyo amakongregasiyo menshi reka nta kuko ugize kongregasiyo religieuse urumva urakuramwo abari kumbure eh, ari abayisilamu ari abaporoti ari abakatolika n'abato baba barabatijwe urwo rukundo rero rurengera ibyo bintu byose ndabareka kuko jewe nyene igihe mpagurutse nahagurutse ku kubera nemera by'ukuri sinzo eh, reka n'abatemera imana baremera eh, imico myiza imico myiza y'abantu bavukana kuko turavukana rero jewe naremeye narabyemeye bije byongerera ko kandi ari icyo bisana ku kubera eh, ni je nabyaye mezo shalom mezo shalom ni umwana wanje Ego, nuko rero ah, ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda margarite barankitse niwe mutumire wacu muri benshi mwatwandikiye mudusaba ko tubahamagara tuje ku mirongo itandukanye ya telefone turahera kuri aron aron ikaze ku ijwi rya amerika no muri murisanga
abakiriya murakoze cyane kutwakira hiyo kuri radiyo bisi y'amerika Eh, uherereye he gaho
nibo i burundi bujumba i bujumbura akabazo kawe rero kwa magi
Alo?
turakumva akabazo kawe canke intererano
Okay, akabazo mbaza uwo magisha rumwe mbaza nshaka kumenya eh, icyo yiwe asanzwe
ngo ko ushaka kumenya iki um- umuntu yakirwe muri iyo centre yi- yiwe akabazo ka kabiri ati mbega byoba bi- abitwara gute mu gihe yoba ari burundi cyangwa ari hanze Bi- bi- biroroha utubazo twanze twaruta ushaka kumenya ingene wo kwakirwa muri fondation ukaba umunyamuryango wayo Oya, nkuko- eh.
ni- ukuntu yakira abo bantu ashira muri ayo masantere ni gute nize kiriteri bisungikiwe arabamuzanira arabarokirita cyangwa bigenda gute ngira ngo ariko avuga abana ufasha o- o- magi ego Eh, eh, aro nagira ngo ndakubwire yego ko eh, wewe uriko uritiranya ikigo mezo shalom kigitangura igihe hari injyane mu gihugu banzanira abana mugabo urazi ko mezo shalom itigeze by'ukuri ifasha gusa abana ko yafasha u- abantu benshi b'imico kwinshi ko yakorera mu maprizo atandukanye ko yakorera no- n'abana bo mu ibarabara n'abana bagwaye ko yubatse ikubaka ikubakira abana ntiyigeze iba centre ngo u- umuntu ngo kugira ngo aze muri centre yamye yigisha yi- ito abantu bo- nka kurya umuntu agwaye yaragenda muri hopital rema nka kurya umuntu yiyandikishije mu ishure yaragenda eh, muri ecole paramedical canke ecole internationale eh, urayizi pepiniere de l'avenir nka kurya muri amani house bujumbura nka kurya ingozi twari dufise aho abana- a- abanyeshuri bo muri kaminuza barara nka kurya mu rutana canke mu cankuzo canke ahandi hose twarakira abantu ubu rero fondation si centre fondation ni nka kurya ayandi mafondation aronka arondera uburyo bwo kunganira ibikorwa byiza ni ukuvuga rero ko iyo fondation magi barankitse izorondera uburyo bwo gufasha ibikorwa byerekeye urukundo byerekeye ibiha agateka kazina muntu ikabyubahiriza ari uwo ushaka kubaka ishure afasha abantu kurondera uburyo hanyuma tukashobora biciye kuri ubwo buryo gufasha ku isi by'ukuri biparadizo si centre yakira aroni abantu Yego akabazo Aroni yamaze no kuva ku murongo mbwa ngira ngo inyisho arayumvise arabajije ati ivyo bikorwa ah, muzo bikorera hehe mwavuze ko fondation Ma- Magi barankitse ifise icicaro mu Bubirigi izo ifise icicaro mu Bubirigi mu gihe Maison Shalom mu Burundi ntikiriyo ego hanyuma Maison Shalom iri mu Rwanda umuntu yokwiyumvira ati Magi ivyiwe bite mu Burundi vyahereye Oya, erega mezo shalom ntawe ushobora kuyifuta no mu burundi ntifutika kuko wararebye umwana si cyo kimwe eh, no kubaka inzu ni ukuvuga eh, eh, mezo shalom iracahari iriyo mu burundi M- kuko bo biyumvira institution jewe sinigeze nkorera institution ishyira hamwe kuko iyo bavuze maison shalom mu burundi biyumvira ishyirahamwe maison shalom mugabo je niyumvira abana abana ba maison shalom rero n'abaciye muri maison shalom n'abafashijwe na maison shalom ubwo butumwa bw'urukundo bwagumye mu mitima y'abarundi irabandanya rero ari yiri naho eh, leta ntishobora kufuta ngo abo bana bose none abana baciyeyo ko barenga ibihumbi mirongo itanu mwibaza ko atariho bari barubatse ingo zabo noneho rero mezo shalomu ngomba kuvuga iriyo no mu mitima y'abakorowe bakorera leta y'i Burundi irimwo mu mitima ya ba Zefire babaye ba ambassadeur babaye abakwe bacu Ni ukuvuga- Hanyu- hanyuma hanyuma ah, kuki fondation Magi barankitse igiye mu Bubiligi ni ni kubera abashatse ko ibaho bari bashoboye kumpa inyubakwa bashoboye kumpa aderesi ariko rero izoshobora kuza no muri eh, eh, leta zunze ubumwe za amerika izoshobora kugenda muri swisi izogenda mu butaliyani izogenda nka kurya amafondasiyo aragira icicaro cya mbere ahantu umugabo bakugurura n'ikindi cicaro mu bindi bihugu naho yimiriwe Ego turafise Kenny irakoze Kenny ikaze ku ijwi rya Amerika no muri muri isanga Kenny
alo eh, Kenny u- uherereye he
Eh, mpereye mu gisagara cya bujumbura ariko nsanzwe mvuka mu ntara ya bururi usanzwe uvuka mu ntara ya Bururi akabazo kawe kwa Marguerite barankitse twagutumiriye uno munsi
Ah, turamuzi neza afasha abana b'imfubyi abana batishoboye ariko kugeza ubu aramaze imyaka myinshi ari hanze y'igihugu bamwibarutse hariho abana benshi bamerewe nabi kandi bamukunda hakaba n'ababyeyi bamukunda icyamwibarutse Hello?
A- a- i- ikibazo cawe cacitse wariko uravuga ati mu bana biwe hariho abamerewe nabi n'abagize iki
Eh, hari abamerewe nabi mu bana b'u Burundi abana biwe abana yahoze areze
akabazo kawe rero ugashaka kubaza iki Ngarutse.
akabazo kawe keni
sa akabazo kawe keni uriko uratwumva
eh, ndiko ndabumva vuga akabazo kawe rero ico ushaka kubaza n'icahe
naringize nti sa
ati n'abana benshi bamerewe nabi mu gihugu c'u Burundi ndetse no muri Afrika rusange hari abana bamerewe nabi none nk'umuntu akunda igihugu kandi akunda n'abana b'u Burundi bamerewe nabi arafise intego yo kuzoga
yo kuzogaruka mu Burundi nizere ko ikibazo ca kenda cumvise neza ah, ah, telefone we ntituriko turashobora kumvikana Marguerite barankitse Keni mu Burundi ati hari habo aho zufasha bamerewe nabi hari umugambi wo gusubira mu Burundi kugira ngo uje kubafasha canke ah, ah, urabye ibindi ubakorera ku migambi itandukanye mu gihugu c'u Burundi Eh, hari uwo kwanka igihugu camwibarutse ni umuvyeyi igihugu canyibarutse ni umuvyeyi eh, keni urabizi neza ko atari je nashatse kwangara baranyangaje mugabo kandi ndi mukirisu ke- ndemera urukundo nico gituma niyo fondation magi barankitse igiye kunyitirira ishaka kwigisha guhariranira kugiriranira imbabazi ishaka kwigisha kw'abantu e, batase kw'abantu iyo batase bicara hamwe bakumvikana ibyabatandukanya bagashobora kuzuririzanya rero ntikimbuza n'ejo byoshoboka nogaruka mugabo ubimenyeke ni urukundo ntirugira imbibi kandi kuva kera namambwira n'abarundi jesi nahagurutse ku kubera abarundi nahagurutse ku kubera nemera urukundo rw'imana yatuvukanishije kandi nemera ko umuntu kiremwa muntu wese tugize umuryango umwe rero abanyumva nawe wekeni ushoboye gufasha n'abo bana bamerewe nabi mufashanye cyangwa abo bana bandi narebye bafise uburyo bake- bafashanye kandi nzohora nama ndiko ndabikora n'uno munsi ndafasha n'uno munsi mu burundi ndabafasha abo bana barampamagara nkabafasha nzobandanya ndabikora Mhm. ngira Keni yatomokewe turafise kandi Floribert Floribert ikaze kw'ijwi rya Amerika
murakoze cyane uhererega Floribe
ndi bujumbura mu burundi Mhm. akabazo kawe canke intererano
Eh, jewe hanini nagomba gushimira uwo mupfasoni
turakumva Floribert bandanya
Eh, nagomba kumushimira ku byiza akorera abana b'u Burundi ndetse n'abantu bakuze Eh, kuva na kera twamye tumwumva mu bikorwa byiza yamye ak- Eh, naho leta y'u Burundi itagombye kumwubahiriza yagumye imutoteza kuva
bandanya Burundi Mm.
Eh, niwo mutera intege ndamubwira nti akomere abarundi si bazi akamaro ya- yatumariye nabanda agatera imbere nk'umusiga tanya kuri icyo yiyemeje twebwe abarundi si bazi icyo yamaze n'imana ndazi iramushyigikiye mu bikorwa akora
murakoze cyane
urakoze Floribert ugira umunsi mwiza ngaho i Bujumbura mu Burundi
murakoze namwe Ego, uh, Floribert ati ukomere ku ibanga arazi ico wakoze n'abandi ngo barazi ico wakoze ariko hambavu yabo hariho n'abandi bafise ivyo bakwagiritse igihugu c'u Burundi uri ku mutahe mpuzamakungu ukurondera uh, uwo mutahe niyo fondation numva ko ha- nta- nta- nta bishobora kugongana Eh, eh, eh, diya nagira ngo ndakubwire nk'umuntu yemera by'ukuri yemera imana kandi w'umukirisu urazi ko yezu igihe bamushikanye imbere ya pilato yarabajije pirato yarabajije aba- a- abamuzanya abafarizayi ati none mumwagiriza iki barabura icyo bamwagiriza mugabo aravuga ati none mugomba ndekurende ati uwo muntu ni uwo kwica ati dushaka baraba nanjye nibaza ngo umwaka nyine bandungikira uwo mutahe umwaka bancira urubanza ko ndumwicanye amakungu yarakoranye iyerevani mu minwe ya george Clooney bampa agashimwe bise umuntu akangurira urukundo akangurira ubuntu isi yose mu- mu- urayizi ingene bayise pour l'éveil de l'humanité for awakening humanity M- urabibona rero igihugu canyibarutse kinciriye urubanza nk'umwicanyi isi irakoranye amakungu arakoranye impaye agashimwe nk'umuntu ya- a- ashaka ku isi irangwamwo urukundo ibyo rero ntibidusamaze ntibici- ntibinca inkokora kandi n'ababirigi kwi- u- urabibona neza ko babisinye ngaha ndafise ibipapuro bya sitatu ko umwami yabishize ko i- ikinkumu akemera iyo fondasiyo i- arete royale nk'uko bayita bari banzi bari bazi kandi ko i- eh, abarundi banciriye urubanza eh, rwo gupfa mu by'ukuri rero barabizi barabibona ibyo ntibidusamaze kandi ntibizobuza ko amakungu urabibona nca none sinca muri aeroport none sinerekana ibipapuro none ntibabibona Nta- mbe Hari- nta na rimwe nta na rimwe birakugura muri aeroport uh, uri kuraza nka muri amerika avuga ati Oya.
uyu mu- eh, nta na rimwe nta na rimwe barampagarika oya b- b- muga barabizi hari ababibona ngira ngo bararungitse kiretse kera ngifise eh, eh, i- indangamuntu z'i burundi niho nagiye muri turki istanbul bagize nsanga ipasiporo yanje y'i burundi barayirevutse niho nabimenye ko by'ukuri bagiye gira hanyuma nca ndahindura rero ibi- e- e, indangamuntu nca ndasaba ibipapuro by'i, eh, eh, bya luxembourg ubu rero nibaza ko nidegenza kandi nabo nyene nicyo gituma iyo fondasiyo ije kubwira nabo nyene banciriye urubanza rwo gupfa nabo banshize kuri lisite nabavukanyi n'abantu nabo nyene nkunda kandi si ibyo kwigirisha turi mu ikarema uwo soma igisomwa cuno munsi kirimwo kubabaranira narabababariye tukivuga ku kuhomagi uno munsi yegukira nk'umu- nk'umuntu nk'umu- nk'umuntu mwese agira igihugu uri umurundikazi uri iki ariko urabicishijemo uvuga ati nta pasiporo y'uburundi nkifise mfise ibipapuro vya luxembourg mu bivugwa ahatandukanye no ku mbuga ngurukanabumenyi uvuga ko wasavye uvuze uti nasavye ibipapuro ariko hariho n'abavuga ko ico gihugu coba caraguhaye ivyo bipapuro kigusaba kuba umunyagihugu w'iteka wacu ivyo vyoba ari vyo canke n'amakuru yo gushikuza ni amakuru yo gushikuza kandi gushika ubu sindaronka ubwenegihugu bwa luxembourg ntabwo narondeye kuko jewe nukuri singira isoni tu- uwumbajije zo kuvuga ko ndi umurundikazi n'igihugu canyibarutse nakuze sogokuru ambwira ko mfise ababyeyi babiri umubyeyi yanyibarutse yitwa tereza n'umubyeyi yanyibarutse yitwa uburundi ni ukuvuga nta na rimwe nicyo gituma tuvuga igihugu catwibarutse none warabonye umuntu yihe- yihakana uwamwibarutse Eh, kandi si uburundi bwanyihakanye ni ukutandukanya uburundi ndacari umwana wacu mugabo sindi umwana wa sndedfdd jewe twatase n'abate- eh, n'abategetsi abayobozi b'uburundi je nitwatase n'uburundi uburundi n'umuvyeyi wanje kandi nico gituma niyo fondasiyo izoshira imbere by'ukuri abo bana b'i burundi kuko ngo umuryango uhera ku muryango kuko nibo bampaye icondi aho ndi hose ubwo ruzogi aho nataye ruzogi ni mu burundi kandi imana yampaye ico gihugu N- novuga i- eh, umuntu yarambagije ati mbe wanditse igitabo eh, wo- titire wogiha ni yahe mvuga ngo pour mama le burundi je ne me tairai pas nibyo nshaka kandi nibyo nzo ndari Nzobigira.
ndikona Hari- hari hari- hari nzobigira umugambi wacu w'ico gitabo Ego, none ndatanguye gusaza numva ko nshaka gusigira gigiza Mm, ego ego. turafise marcel twagira yezu kundi murongo wa telefone marcel ikaze kw'ijuru rya amerika
Eh, murakoze uherereye hega marcel
ndi i kigali mu rwanda akabazo kawe canke intererano eh, kwa margarite barankitse twagutumiriye uno munsi
Eh, ni akabazo nshaka kubaza madamu ikibazo mfite kijyanye na bamwe mu banyeshuri yareze a- abana barihiriwe amashuri na mezo sharomu mu minsi ishize hari abiga muri mu makaminuza yo mu rwanda twumvise ko bakuwe ku rutonde eh, rw'abahora barihirirwa na mezo sharomu twibaza ese ko ubu ngubu ari mu buhungiro mu bihugu by'aha- byo hanze niwe wabikoze arabizi cyangwa byakozwe n'abandi bamufasha kureberera icyo kigo akabazo ka kabiri abantu benshi rimwe na rimwe iyo bumvishe omg nk'izo ngizo usanga bafite inyota yo kujyayo kugira ngo bafashwe nabo ariko rimwe na rimwe ugasanga bo bafite intumbero yo kureba abantu bameze batya bameze batya wenda ahanini nk'imfubyi kubera igihe mezo sharomu yashi- yashingwaga wasangaga ibihugu byinshi birimo umutekano mukeya akita ku mfubyi rimwe na rimwe ese ubu ngubu nta kuntu bashobora no kuba bafasha umuntu mu miryango itishoboye baturuka mu miryango y'abakene ni utwo tubazo tubiri nari mfite murakoze urakoze marcel twagira yezu ngaho i kigali mu rwanda margarite barankitse mikoro nirwanya uko tubazo tubirego Eh, marcel nagira ngo eh, ndakubwire ko n'ubu ndi mu rwanda ko naje mba mu rwanda hanyuma ko icyo kibazo cya mbere abanyeshuri uzobabaze ibyo bari basinye burya rero umuntu kugira ngo aronke imfashanyo yo kwiga muri mezo shalom barafitani hariho amasezerano basinyiranira n'umunyeshuri ayo masezerano rero aratomoye umunyeshuri yemeye kwakira iyo mfashanyo yo kwiga arabisinya ubirenze ko rero ayo masezerano arimwo cyane cyane eh, i- imico ndangagaciro byanditse ubirenze ko baraguhamagara bakakubwira ati ibi bintu ni wewe wabikubise ko umukono wabirenze ko ubirenze ko rero u- baca baguhagarikira iyo bourse d'étude abo rero banyeshure uzobabaze kuko baraje kandi twarabandikiye turababwira ati iyi amasezerano twasinyiraniye kuri iyi tariki warayarenze ko uyarenze ko baraguhagarikira rero sabo dukorana boba baraciye iruhande ngo babikore kuko turi kumwe ntacyo tugize urunani n'abo dukorana noneho abo dukorana naho yo mu muyobozi wa mezo shalom i- ari eh, mu rwanda ni uwahoze ari umwana wa mezo shalom risha nijya imbere ntacyo rero agira tutaba turi kumwe nuko rero benshi abanyeshuri twabahagarikiye kuko bagira ngo urabona barapfa gukubita k'umukono mugabo batabisomye neza twarababwiye warenze kuri iyi article iyi n'iyi none urahagarikiwe ni ni eh, bourse d'étude icya kabiri nacyo hajya uvuga ati ubu ubu mbega ntitwigeze dufasha burya imfubyi gusa oya eh, abantu baritiranya nicyo gituma mwokurikira neza mukaraba ubutumwa bwa mezo shalom bwabaye ntitwafasha imfubyi gusa ego twaritaye ku mfubyi mu mezi ya mbere kuko nibo baje baduhungira ko na jewe nibo nari nahunganye mugabo mu nyuma twarafashije abari mu mabohero twaragize amakoperative gushika aho tugira bank twararubatse ibitaro twaragize amashure ayo mashure niyigwamwo imfubyi gusa mugabo turaraba ukeneye gufashwa kurusha uwundi hanyuma tukagira inama nk'ubu mu rwanda abo dufa- ntidufasha gusa ah, impunzi z'abarundi harimwo abanyarwanda mugabo tubahabwa n'amadi- ubuyobozi bw'amadistrict batubwira ati aba bantu nimubadufashirize canke mm, iyo tu eh, abakongo bahunze nabo bari mu mu ikambi ya mahama nabo nyene barajamwo mezo shalom ntiyigera ivuga ngo ifasha umuntu kubera eh, eh, religion canke kubera ubwoko kubera intara uraraba mu mateka yacu ivyanditsweko dusubire ku mirongo ya telefone platine platine mum kudra nizere ko izina ryawe ndarivuze neza kudra amahoro
amahoro cyane Eh, ah, iryo zina ndarivuze nuko nyene witwa canke ndarisomye nabi
oya nta ntaco bitwaye igikuru gusa ni uko kudra wabisomye uko bikwiye Eh.
nubwo iryo rindi ari Mu- ukuntu eh, eh, byameze nk'ibigutanga byameze nk'ibincanga Eh, uherereye hega kudra
amasati uvuga na ndi muri afurika y'epfo ariko mvuka mu monge mu burundi afurika y'epfo mu gisagara cahe
johannesburg johannesburg akabazo kwa marguerite barankitse twagutumiriye
ego ndabaramukije cyane mama wacu amahoro neza kudra
Mm, murakomeye iyo yego ndi mu rugendo ariko ndakomeye yego ego ni byiza cyane hama je nayo mfise utubazo tubiri twonyene nashaka mu mpeko muco
Mhm.
ubuheruka eh, eh, kizigenza wacu nyakubahwa perezida yaheruka muri hari mu mu bubiri gumengo niba ntihenze aho yabonanye n'abarundi baba hariya hanyi- hanze Mm.
Eh, twarabonye ba abashoboye kumwitaba bamwe bari barongoye eh, ride eh, n'indega ka bahani agateka kazina muntu wa mutambacu n'inde Eh, pierre claver mbonyima eh, mbonimpa Mm.
bose barabonanye abantu tutaziga nuko mbere bo- bokwicaranye na hamwe ngo ba- baganire woho byoba ubwo butumwa bwoba bwaragushikiye canke ntabwo bigeze baguha hoho woba waripfuje nu- nu- ko u- u- u- wari kuhaba
Eh, akabazo kagira kabiri hoba muri porogaramu zawe woba utegekanya gusubira mu burundi ivyo ivyo gusa nivyo bibazo nashaka kumwe ku muco urakoze kudra reka tu muri afurika y'epfo urakoze reka tureke marguerite barankitsa ku ishuri magi eh, ego kudra wanyise ati mama wacu dukunda nanjye urazi uri ikibondo canje ngunda nicyo gituma nahagurutse haraciye imyaka irenga mirongo ine kuko abantu banzi mm, mm, kuva mu bihumbi- mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu mugabo niwa eh, soma mu mateka yanje namye mpaguruka kuva nkiri muto kuva mfise imyaka mirongo ibiri n'ine ndera abana baba babuze abavyeyi babo ndabaha mu buryo buke mfise ni ukuvuga rero urwo rukundo rwamye eh, o, ari rwo rundanga nta muntu n'umwe ampamagara ngo ndeke kwitaba rero igihe yaba ari mu- yari mu bubirigi jewe nari mu rwanda uti mbega iyo aguhamagara ngo mubonane wari kugenda ega ndi umukirisu ndi umukirisu sinokwanka umuntu amamagaye ngo tuganire kuko nta n'umwe marira ivomo umunsi yo mpamagara akambwira ati ngo tuganire nogenda nkamwitaba nk'umuvukanyi mugabo si ndamwitabe nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuko hariho ibyo gushika ubu kuva bampekuye bakica eh, komeza amahoro kuva baduhekuye bakatwangariza abavukanyi bakangara abandi nabo bakabata mu mabohero hakaba abantu bagiye inzimayongo hariho ibyo ndamusaba hanyuma ah, ah, eh, muca mucamugira ko kuri ako kabazo ati ah, ah, vyoshika ugasubira mu burundi nk'ubu unye bishitse ati ivyo biganiro nibibe nimuze twumvikane ai, du- ai, turabe ikikwiye gukorwa kugira ngo abahunze bahunguke ba- namwebwe murimwo ivyo biganiro bibeye mu burundi njye ntakimbuza erega Wo- n'igihugu wo- eh.
n'igihugu canyibarutse mugabo kugira ngo umuntu asubire aho bamwangaje hariho i- i- intangamarara nusaba imbere y'uko nsubira iwacu nkamenya ko hariho umutekano wanje ikipfa caburiwe n'impongodiya jewe novuga nti kugira ngo nsubire mu gihugu canyibarutse mfungurira bajya abana baboreye mu mu mpimba bafungiwe ubusa ni hamagara bajya abamenyesha amakuru bagende amaradiyo yugurugwe tubone ko koko eh, eh, hariho umutekano ku bantu bose nosaba nti abo bose bangaye ni- du- batwakire twese tutekane tuvuge ikiri ku mutima twubake igihugu cyatwibarutse Nta- sinureka kutaha iwacu ngira kuduha muri afurika y'epfo aratahukiwe ku kibazo yabajije turase na jean bosco niyo mwungere jean bosco ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane murakoze cyane uherereye hega jean bosco
ndi marawe ndi rirongwe rirongwe ni muri malawi muri iki, muri marawe muri marawe ego hinge gatonya francis uwihoreye turazi ko tugufise ku murongo wa telefone wihangane tubanze twakire jean bosco ari muri malawi akabazo kawe jean bosco
kera akabazo kanjye ubwa mbere ndaramukije madi ndakuramukije mubyeyi mu maburundi amahoro neza jean bosco mbe murimo wa burundu urimo asha w'abana bose ku isi ndibaza ibyo ndabigera ko niyo dondo tuvise niba imana iri guteganya
Mhm. akabazo kawe
akabazo kanjye jewe icya mbere na mbere nagomba iki kibazo ikibazo naba kubugusaba wewe n'ikibazo naba gusaba leta y'u Burundi ubwa mbere na mbere ibikorwa uri kurakora turabikurikirana ku maradiyo naho umuntu aba atari mu gihugu cyacu n'aba atari aho mubamura ariko turabikurikirana biravugwa imigambi muri ko murakorera mu rwanda mute mwigisha abajejene kurima mwigisha abakorora turabyumva ariko byari kutunezera yakaba leta y'u Burundi yabyumva nyene muri ko murateza imbere abandi ikindi gihugu natwe mu Burundi bari babize byinshi akarorero je ndaraba nko muri tanzania ibiganduta za nyarugusu ubuzima baba barayemwo nta mashuri ntaki hari abanyene muri ko murafasha mu bindi bihugu ibyo bikorwa byacu mwari kubikorera no mu gihugu rero ico nasaba nasaba leta y'u Burundi ni uko yodufasha ikumvikana ikabona ibyo byiza muri ko murakorera ibindi bihugu muri ko murakorera mu kindi gihugu ko mwabikorera n'ahandi baranaciye nko muri tanzania ukaraba ubuzima abantu babayemwo kanatsinda urabona nka intara mwari mukoreramo za ruyigi urabona benshi ko bari barababa bo mu ruyigi nabo baciye ba- bahungira hajya hariho abami baba muri mebyosha bamaze ibyo twakunda kuyaga hariho abahakoze bari babayeho mu buryo budatandukanye mwayaga mukavuga ati twe twari mu kigahanahana byagenze ukuntu ntibyakunze ko tujya mu rwanda iyo ari ugasanga ni wa muntu yakora ngaho ni ya mfubyi itagira ishinga ntabwo yari itunzwe namwe rero twosaba yuko leta yofasha ika- ikumvikana namwe ikabaha umutekano mukagaruka nkundamarembe nico nagomba gusaba nsaba mwebwe nsaba na leta yuko mwakumvikana abana b'u Burundi abago- n'abagore mu nkambi zitandukanye baka- bakatorera koyoka abana mwahoze mufasha kuko nabo n'abari kuzinga twari kino gihugu mwagizemwo uruhara kugira nabo bariho muri mwafashije abana babo mwabashije imiryango yabo turifuza yuko nabo bogira ikigongo bakiyumvira abarundi iyo bari ibibazo bariko baragira ko mwogira ico mukire mu gihugu cacu murakoze cane muhezage muvyo mukora urakoze cyane Em, ni imana ikumvire kandi nta mvura idahita ntitugumye umutima urukundo ni rwo rwamara utsinda ngira kumvise ahari muri ah, jean bosco ahari muri malawi rirongwe turafise na francis uwihoreye francis nawe wikaze ku ijwi rya amerika no muri muri tsanga twatumiriyemwo magi
mahoro neza ndabaramugize Mm, uherereye hega francis
ndi mu rusaka ni za- muri zambiya rusaka zambia muvuga make
ati Ni muri- mu rusaka muri zambia havugwa make
ni amahoro kabisa turashimye akabazo kawe
akabazo nta n'akabazo ahanini kitanginije no nowashaka gushimira umupfasoni nyakubahwa maragarita ku ntererano yagiye agira cyane cyane kuva ibihe byinshi ku bindi bagiye bicyamenya tujye turaraba dusoma cyangwa twumviriza ibyo yagiye akora kuva aba nuvuga abamwangaje bari mu ishyamba yagiye akora ibintu byinshi bihambaye cyane niyo gitangaje abanyine yagiye afashe umunsi niwe wamwangaje nawe tugatangaza n'ukuntu leta y'u Burundi uyu munsi idashobora kugira ingufu kandi igira ishyaka ryo gushyira gusubira gutahukana umubyeyi akwiye akora ibintu byinshi byinshi nabo nyine bazi batokwirengagiza aha ni ibyo kino nusa n'usaba umupfasoni nka maragarita ni kwihangana cyane kwihangana burya nta mvura idahita inzira twizi ibyo yagiye akora nakeka ko ariko abantu abikorera mu mahanga iyo ari imana ibe imuhembera kandi nkamusabira gusubira kubyo ari mu mahanga igihugu cyiwe cy'amavukiro ariko arakora ibikorwa yifuza gukora abikora mu gihe cy'amavukiro niyo nterano yanjye nutanga ahanini nta n'ikibazo numva zino mubaza kuko nta nta kandi yigeze ateza mu gihugu atari byiza gusa yakoze urakoze urakoze ugira umunsi mwiza ngaho muri rusaka zambia Ego. Uh, marguerite barangitse rero ku vya fondation abanyagihugu mu kanya turabagarukako ariko ku vya fondation fondation magi barankitse mu birigi maison shalom i kigali bizokoroha ko ufatikanya kigali na, na bruxelles
erega eh, urabona nawe we diana kumbure nuko waje muri studio ubu u- ibintu byose biroroshe naho woba muri Australia urakorana n'uri Kigali mugabo n- nshaka kubwira abantu banyumva iyo umuntu akoze araheza nawe akubahuka agatanga iragi imezo shalom ubu irikwije ifise umuyobozi ya- yarukiye muri mezo shalom nta ki- ifi- abayitwara kirane numva amengo ni ukubahuka nama mbaza abantu ni none mbona mwarahagurutse muranka manda ya gatatu mbere ko mudahaguruka ngo mwanke manda za magi zimaze imyaka mirongo itatu E, rero ndashaka ko eh, mezo shalom nzoguma ndayikora kuko em, mu mu mu ntego yihaye urabisoma ngaha ni ukuvuga ko izorondera eh, fondation eh, inyitirira izorondera uburyo bwo gufasha ibikorwa byose haba ari muri congo haba ahantu hose bizoba bikenewe nzoronka ubwo buryo nzobutanga muri mezo shalom nzobutanga abo- abo bambaza ati icyo mpa nkagira imana nkaronka uburyo bwinshi nabo bandi atambibe tu- turinze kugira jewe sintegerejwe kwama- n'ubundi ubu umezo shalome gasi jewe nayiyobora iyoborwa nande iyoborwa na rishari ni imbere mwebwe mukaba muri uh, jewe nari muri eh, conseil d'administration mm, Eh, ego eh.
nkaba presidente wa conseil d'administration mugabo si jewe ndi executive sinari muri executive na Eh, gatoya mm.
Eh, turaca tubigaruka ko mu kanya hari akabazo ncangaruka ko reka mbanze mm, nakire brian ari ku murongo kugira ntitumutebye brian ikaze ku ijwi rya amerika
Eh, murakoze cyane U- uherereye he Em, njye ndi muri uganda uganda Ah, havugwa amaki ngaho brian akabazo kawe brian uratwumva muri uganda ibyo done numva brian sinzi ko tukimvise tu- turamwumva ko ahari mbwa sinzi ko ariko aratwumva brian uratwumva ariko aratwumva nta muntu yahava yibaza none ga magi ati um, fondation magi barankitse ni nyafurika uko bikotse ariko barankitse kandi itang- yitiriwe umunyafurika w'umurundikazi eh, igiye kure ku mugabane wa wa buraya nawe uhava yibaza ati ba banyafurika izozi bashikira byoroshe kuko wumvise wumvise n'uwavuze mu kanya ariko aragaruka ku kantu ati ibyo uri kurakora biriko bi- biriko bikorerwa mu rwanda ni ukuvuga ngo bifasha ab- hariho abanyarwanda bifasha kandi byari bikwiye no gufasha n'abarundi bagufise bakwibarutse iyo fondasiyo y'ubwo izoshika muri afurika byoroshe ngo ifashe abanyafurika mbega kubera iki twama twibaza ko eh, twebwe uwo munyafurika arinda gufasha umunyafurika ego baravuga ati umuryango uhera ku muryango jewe nta none uburyo nahora nkoresha bwa mezo sharamu ndabye abanyafurika ni abanyafurika bake bunganiye ibyo bikorwa bya mezo sharamu kuva itangura je nta mpuhwe rero ni ukwibaza kuko niwabona ni uko byanditse mu gifaransa objectif ya fondation magi barankitse yanditse ngo humanize l'humanité guha ubuntu guha ubuntu isi isi ni ukuvuga rero uwo ari we wese azoba turonse uburyo uzofasha kandi nawe yogira icyicaro muri etazini irafasha nta kibuza rero yuko ngo igiye kure naho igiye none ko nabandanije mfasha i burundi naho nari navuyeyo kumbure abantu biyumvira minsi yose iyo bavuze gufasha baraba ibintu baraba imodoka zaguzwe baraba amazu yubatswe babona imirima ibyo bariko barimbura ntibabona nta muntu yiyumvira ko k'urukundo rukubaka kuko ubuntu iyo utanze ubuntu ukabuha umuntu aba umuntu kurusha arahigwa kurusha kumuha ibintu umuntu aguhaye agateka ni ukuvuga rero bikuremo mezo sharamu nama mvuga ko n'umumenyeshamakuru igihe mpunze nshyitse mu birigi nkashika atana kimwe mfise kumure nari nambaye impuzu mukambasaderi w'ububirigi yantijije yampaye ngo nambare nshobore kugenda yamarije ati ubugamagi watakaje byose ugiye kubiki ko watakaje pasiporo watakaje igihugu watakaje naciye nseka nta na kimwe natakaje nahunganye ikiruta ibindi nahunganye urukundo kandi jewe ndi umuntu bwa mbere umuntu rero natangura kuraba ubwoko ubwoko bukuru ni ubwoko bwo kuba umuntu iyo mbyutse siniyumvira ngo yo niyumvire ko ko ndi umunyaruyigi ko ndi umukatolika ko mbyuka nzi ko ndi kiremwa c'imana ko mfise ubutumwa burengeye intara yanyibarutse burengeye igihugu canyibarutse ni ubutumwa buhambaye uwo muntu rero yiyumvira ati ko ngiye kugira iyo fondasiyo iri mu bubirigi ko izofasha abana b'ababirigi izofasha uzoba wese abikeneye uzompamagara n'umurundi yampamagara ati ngira niyumviriye ndafise umugambi nguyu wo kunganira bajya abana bo ku buterere birigwa mu iyarara ntibizombuza ko ndamufasha ninaronka umuntu ampamagara ati twari turi mu ikambi inyarutenderi canke ahandi hose inakivara mbega woturungikira ibitabo twari tugira bamfise uburyo nzobifasha ni wewe wampamagara diana ati twebwe twagira ngo dufashe ngaha abarundi baca hamwe nabyo nyine ego jacques uratwumva jacques ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga jacques jacques turi kumwe jacques ni turi kumwe icyicaro cya fondasiyo magi barankitse kiri mu birigi hari ahandi hari amashami yacu mu bindi bihugu murashobora gushika turacara uruyoya rw'umwaka umwe none urabona rero uru ruyoya utangura kuraba nicyo gituma uru rugendo kandi ndashimiye ijwi rya amerika ryantumiye uno munsi kugira ndabirate namwe muzombere abavugizi kugira ngo turonke ubwo buryo ubundi urabona iyo ari mezo shalom bayifata nka proje ayo mafaranga tuyafise tutegerezwa kuyakoresha icyo kintu uwadufashije yavuze ayo mafaranga rero nk'ubu uba bayandungikiye bakayampa ati nayo gufasha bijya bikorwa bya mezo shalom ariko ubu fondasiyo inyitirira ndose uburyo dushobora kubukoresha ku ku bantu bose bazoba bamamagaye nkashobora ku- gukora eh, noneho nisanzuye atari eh, ya proje baduhaye ya ligne budgetaire nk'uko babyita ya cadre logique wasinye rero ni ni byiza no kugira ngo nshobore gufasha kugira ngo ubwo butumwa bw'urukundo busasagare bukwire mu mitima y'abantu yego umuhinga bw'ibyuma barambwiye ko jacques agarutse jacques
yesi magi Eh, uherereye hehe
boza mperereye mperereye mu rusaka mu rusaka muri zambia
ni neza cyane abo mu rusaka zambia ijwi rya amerika turabaramukije kuko tu- muri- muradukurikira mutari bake tubibonye ku matelefone muturungikira ngo tubahamagare canke turabye abakurikira facebook yacu hariyo abatari bake turabashimiye ku kungene mudukurikira Bo, akabazo abata- kawe mm, hariyo abantu benshi cyane gusa ni uko bafite ibibazo byinshi bitandukanye bidashobora gukemurwa kuri telefone cyangwa ngo bikemurwe muri ambasade nk'uko turi muri leta nziza Uh, ni ukwihangana akabazo kawe rero
bo akabazo kanje bo mu kibazo kijyanye n'ibintu bya ni ukuvuga n'ikibazo kijyanye n'ibintu by'amatativero amatukutuku n'amamoto Eh, u- u- u- ntutujane mu by'amatukutuku n'amamoto uno munsi turi mu bya fondasiyo marguerite barankitse
Oh, Ego, okay, okay, ubwo uri okay.
umunsi mwiza ngaho muri nagomba rusange kubaza oh, ibintu bijyanye na mayi barankitse nabonye fondasiyo iheruka gushingwa niyo yashinze kera Eh, kera yari magi yari magi ngaho uno munsi uno munsi bashize ko magi barankitse fondasiyo yari uno magi munsi i- eh, kera yari mu minsi yahera Ya- eh, ni ibigo bibiri bitandukanye hariho maison shalom iracahari ibigo bi- eh, yari mezo shalome Eh.
ngaho yitirirwa magi ego ngaho uno munsi hari magi barankitse mu fondasiyo yayo Eh, fondasiyo magi barankitse Mm, c'est pas vrai ego
bon none uno munsi mufasha ku buryo ubuhe ku bihugu ibihe mwisunga iki kugira mufashe abantu bariko barabakurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi ni ukuvuga nk'uno munsi mushobora kuba mwashinze magi barankitse aho muherereye kugira mufashe igihugu kandi mwongere mufashe Urakoze.
n'abandi bantu bari mu bihugu bitandukanye Urakoze.
none uno Eh.
munsi muriko mufasha ku kibazo c'abarundi gusa canke c'abanyamahanga bose bari mu bihugu bitandukanye abandi barundi bo bari mu bindi bihugu mubafashije iki canke mubafasha iki urakoze ego yego Eh, eh, urakoze cyane ku kibazo cyawe nibaza ngo ntiwari bwampamagare cyangwa ngo umenye no gutumirira ngo ugende usome eh, kumbura uje kuri site web ya mezo shalom urabona ibi- ibi- i- ubutumwa bwa bwa mezo shalom hanyuma ubu u ntituratangura kugira site eh, site web ya eh, fondasiyo inyitirira ifise izina ryanje nzoheza ndabisobanure neza hanyuma na wewe ubitahure neza mugabo uno munsi nk'uko mpejeje kwishyura umumenyeshamakuru turacara uruyoya narinje kumenyekanisha ibikorwa ubutumwa twi- twi- twishinze ibyo bi- eh, ibyo rero kwari ukugira ngo tu- abantu bashobore kuba beza bagira ubwo buntu ubuntu imana yadusabye mu kuturema ikaduha ikatwishushanya ko igashaka ko ata muntu n'umwe kiremwa muntu yoshigwa ku ruhande ngo aheze abe abeho nabi kandi afise abavukanyi nibwo butumwa rero niha- nishinze nigira yatomokewe Um, fondasiyo magi barankitse kuva imaze umwaka ariko murayibona gute mu myaka itanu iri imbere muzaba muriko murashika no mu zabukuru Eh, Eh, murabibona gute myaka itanu iri imbere ni ukuvuga ko ah, eh, eh, maison shalome yo iri mu gwitsa- mu kwiza mirongo itatu bigenda bikurikirana ariko maison shalome yo irakuriye fondasiyo magi barankitse iyi myaka itanu ya- y'ako kabebe mwavutse izoshika bimeze gute
i- u- urazi ufise kazoza kacu mu minwe n'uwaturemye jewe iyo bambajije kumbure mpora ndabivuga mu rurimi rw'igifaransa bambajije ati none wewe ubona gute eh, n'ubuzima bwawe ubuzima bwanje buri mu minwe y'uwabumpaye imana rero umbajije ati mu myaka itanu ni biki simenya aho nzoba ndi w'ubizi n'uwandemye mugabo yampaye ubwenge indemana ubwenge iduha iratwishushanya ko iduha gutunganya isi ngo tubitunganye urumva rero ugeze mu zabukuru uravuga ati reka nsigiragi kuko ndashobora no gutsitara ntawuzi rero eh, muri iyo myaka itanu aho nzoba ndi mugaho icyo nzi coco icyo nzi ni uko imana izoguma ari imana imana rukundo kandi inzu- nshaka ko yaba nosinziriye icya mbere nk'uko nahagurutse ngwanira agateka k'abana jewe icyo nashaka ni uko atamwana n'umwe yogwa ruswi nuko atamwana n'umwe twosanga mu ibarabara ta mwana n'umwe twosanga mu ibohero ta mwana n'umwe yokwicwa n'umunanu hariho abariko baricwa no kuba bari- bariye byinshi rero ndash- mfise une confiance triomphante à la providence magi uh, retraite yawe izoba ryari muzoja mu karuhuko ka bukuru ryari muratanguje iyindi fondasiyo mu gihe imyaka nti- ntikiri nti- ntihaca igihe mwatubwira mwatanguye ku myaka mirongo ibiri n'ine mu myaka itanu muzaba mwaramaze kuzuza mirongo irindwi umuntu akibaza ati none akabukuru kanyu akaruhuko ka bukuru muzogatangura ryari iyo fondasiyo mutanguje nimba muzoja mu zabukuru muzoca mushira hariya muhe abo mufise babandanye bayitwara namwe muruhuke egeje ntaco ntwara Mm.
oya ico mvuga ni urukundo none warabonye urukundo ruja muri retraite naho nzoba njyamye ku musego nzobandanya urwo rukundo kumbure uvuga ibyo kuyobora ibyo kuyobora institution ibyo kuvuga ati ni jewe ndayiserukira nkagenda imbere y'amategeko kuyivugira gusinya kugira ibyo n- n'ibindi ibyo byovyo sina jewe ndi presidente wa fondation eh, magi barankite n'ubundi n'umubirigi uri visi perezida ni umurundi yitwa majambere sirasi muhungu w'amakokwe aba muri norvege uraba u- u- u- ubuzima bwa fondasiyo iminsi yose n'umubirigikazi yitwa florence uri aba administrateur abari muri conseil eh, eh, ya dosage harimwo ba eh, abashingamateka bo mu bubirigi nka louis michel harimwo abahoze ari abategetsi benshi ba- bo- ku isi ni ukuvuga rero tugiye kugura si jewe si je ntwara Yego.
nzobandanya ndi ngwiza urwo rukundo Yego, gusa turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro akajambo kanyu ka nyuma mu munota umwe ku batandukanye eh, bariko baratwumviriza
nashaka ko m- ko kwa banyumvirije kumbure n'abatavuga ururimi eh, rw'ikirundi niryo ragi ngomba gutanga uhejeje kumbaza sinoshaka kuryama kwitaba ibukama ngo petero mweranda ambaza ati mbega amagi ko nari naguhaye ingabirano nyinshi none ujya imbokoboko shaka rero ko abantu bamenya ko icyo baremewe baremewe urukundo murakoze cyane murakoze cyane rwose margarite barankitse Eh, kubona mwaje ngaha muri studio y'indwi ku ijwi ry'amerika kugira ngo dushobore kuyaga muri muri isanga y'uno munsi ngo mutubwire ibitandukanye kuri fondasiyo magi barankitse ejo ntitwasubira kudodora ngo mutubere umutumire muzotwitabe urakoze cyane diane nanjye ndakuye ubwatsi ku ijwi rya amerika rimaye ubwo buryo Ego. Arakoze Dieudonné Cubahiro twabifatikanije muhinga bw'ivyuma na ingénieur yariko aratosora amaji kugira ngo abashikire ameze neza. Diane Nahazo twari kumwe turasubira saa kumi na zibiri mu makuru ngiye kubategurira mu kurindira bandanya kuryoherwa n'ijwi ry'Amerika mu ndimi zitandukanye.